muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bamwanya inshuti mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri aha mu burundi nyine seni yatangaje amajwi y'agateganyo yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu cyumweru gishize CNDD-FDD 64,99%, UPRONA 1,03%, Sawaya Frodebu 0,52%, Naïmana Dieudonné 0,27%, Francis Tirohero 0,22%, CNL 27,79%, Kira Burundi 0,58%.
pierre claver kazise ni perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu burundi cnl ya kabiri ivuga ko yibwe naho uprona yemeye ibyavuye mu matora inatanga ubutumwa bw'ishimwe kuri kandida wa cndd fdd general major evariste ndayishimiye ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari mu makuru y'ahandi ku isi afurika y'epfo igiye koroshya gahunda ya guma mu rugo uyu munsi leta zunze ubumwe za amerika irazirikana abasirikare bayo bose baguye mu ntambara zose yarwanye memorial day izi rero ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kandi tubagezaho na bagenzi banjye bose dukorana hano washington dc buri wese ari we mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona mugume ku maradiyo yanyu duhere amakuru yo hirya no hino ku isi muri malawi abashumba ba kiliziya gatulika barahamagarira abaturage guhindura umukuru w'igihugu mu matora ataha aho guhitamo perezida peter mutarika ushaka indi manda ibindi tubibaze diane nini nazwi mu ikete inama nkuru y'abepiskopi katolika bo muri malawi barungikiye abanyagihugu basiguye ko mu matora ategekanijwe mu kwezi kw'indwi abanyagihugu bafise guhitamwo hagati y'ibintu bibiri kuvana mu kaga igihugu cabo canke kukigumiza mu kaga bemeje ko kirimwo ivyo bakaba bavuze ko atayindi nzira yo kubishika ko atari guhindura uburongozi muri iryo kete abepiskopi basiguye ko batigeze bishimira ingene abanyagihugu bato bato abatishoboye n'abari mu mirwi yindi ibangamiwe bakomeje gufatwa muri ico gihugu ubukene bwariyongereye muri ba nyarucari akarwi kabake banunuza na duke twofashije bantaho nikora nk'uko babandanya bavyemeza umutegetsi abepiskopi bavuga ko bipfuza ni uzoshobora kurengera indyane zifatiye ku moko ubudasa bw'ivyumviro vya politike yubahiriza ingendo zose za demokarasi atigungana ubutegetsi agatwarira bose ekleziya katolika muri malawi ryivuze abenshi barifata nka nkama mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri ikete ry'abepiskopi katolika ryasaba impinduka rifatwa nk'imwe mu mbarutso yatanguje demokarasi muri ico gihugu mu matora ategekanijwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi perezida peter mutarika azoba ahanganye n'icegera ciwe saluso chilema malawi na afurika y'epfo bajya guturana ahangaha muri afurika y'epfo bagiye koroshya amategeko yo mu bihe bidasanzwe yatewe n'icyorezo cya virusi ya korona bizaba rero guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha oriyani itanga ishaka aratubwira ibindi ejo ku munsi wa mungu niho umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo sorero ramafosa yatangaje iyo ngingo yo korosha amategeko yo mu bihe bidasanzwe inyuma y'inama yagiranye n'abagize ibiro by'umukuru w'igihugu icyo gihugu gifise ubutunzi bukomeye muri afurika cyari kiri mu bihe bidasanzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu aho leta yasohoye amategeko akomeye yari agamije kurwanya ikiza ca korona perezida ramafosa amaze igihe aremerewe n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashyirahamwe atandukanye yabandanyije kumusaba korosha amategeko afurika y'epfo ifise abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri na bibiri barenga bamaze kwandura umugera wa korona amajana ane barenga bakaba bamaze kwitaba umuremyi uyu munsi ni memorial day muri leta zunze ubumwe za amerika izirikana abasirikare bayo baguye mu ntambara zose yarwanye diane ninazwe yaduteguriye inkuru amabendera mu gihugu cose aha muri leta zunze ubumwe za amerika yadugijwe gushika hagati mu ntumbero yo kwibuka abo amerika ifata nk'intwari ziguze igihugu hambavu y'abo basirikare amerika uno mwaka iribuka kandi uno munsi abanyamerika baba baba ibihumbi ijana bamaze guhitanwa n'umugero wa virusi ya korona ubushikiranganji bujeje abahoze ari abasirikare bwemeza ko ico kiza kimaze guhitana abakukuruke mu gisirikare barenga igihumbi amerika mwomenya ko arico gihugu kiza imbere haba mu bwandu bwa covid-19 canke mu kivugwamwo ibitigiri vyinshi vy'abamaze guhitanwa n'uyo mugera uno munsi witiriwe abasirikare ba amerika baguye mu ntambara zitandukanye wama wibukwa uko umwaka utashe buri wa mbere wa nyuma w'ukwezi kwa gatanu ufatwa nk'umunsi utangurira ibihe by'ici muri amerika uno mwaka yamara uno munsi utandukanye n'iyindi yawubanjirije kubera ikiza ca virusi ya korona usanze abanyamerika baharurwa amamiliyoni n'amamiliyoni baratakaje ubuzi bwabo abenshi ntibaza guhura n'imiryango canke inshuti zabo nk'uko bahora babigenza kubera gahunda yaguma mu rugo n'ingendo z'indege zagabanutse bitegekanije ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump na madamu wiwe batwara ingori z'amashurwe mu itongo ricungurwamwo intwari za amerika rira hitwa arlington muri leta ya virginia ni mu micungararo y'umurwa mukuru washington dc bavuye aho baraza kwerekeza ahitwa baltimore muri leta ya maryland ahari ikigo ca gisirikare bitegekanije ko perezida donald trump aza kuvugiramwo ijambo ryiwe umukuru w'igisagara ca baltimore jack young yari yiyamye trump mu gatondo avuga ko adashaka ko aza mu birori vyo kwibuka intwari amwagiriza gutanga ubutumwa buyovya no kuba yaratanze akarorero kabi mu kwanka kwambara akatari gake agafukamunwa mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca virusi ya korona hagati aho leta ya new york iri mu za mbere zashegesheje na virusi ya korona imaze gutangaza ko yiteguriye kongera kugurura imirimo imwe imwe
iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu no ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mu kanya amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi komisiyo y'amatora seni yatangaje amajwi y'agateganyo yavuye mu matora yo mu cyumweru gishize ivuga ko kandida w'ishyaka cndd fdd riri ku butegetsi general major evariste ndayishimiye yatsinze akurikirwa na gaton rwasa w'ishyaka cnl mugenzi wacu eloge wirika neza yaduteguriye inkuru irambuye cndd fdd 64,99% iprona 1,03 unikeye claver kazirise umukuru wa seni igihe ariko adondagura ko abaroye mu matora abigenga n'imigambwe barushanijwe umukandida w'umugambi uri ku butegetsi cndfdd general evariste ndayishimiye ni waza imbere mu y'umukuru w'igihugu afite amajwi mirongo itandatu n'umunani ku ijana n'ibice mirongo irindwi na bibiri akaba yatowe n'abantu bagera ku miliyoni zitatu ibihumbi mirongo umunani na bibiri n'amajana abiri na cumi umukurikirani agatongo rwasa umugambwe senere afite ibice mirongo ibiri na bine ku ijana n'uduce cumi n'icenda akaba yatowe n'abanyagihugu umuriyoni n'ibihumbi mirongo umunani na bine n'amajana indwi na cumi na babiri umugambwe w'abadasigana iprona uza mu kibanza ca gatatu ukaba waronse igice kimwe n'uduce mirongo itandatu na tune kw'ijana abawutoye bakaba ari ibihumbi mirongo irindwi na bitatu n'amajana atatu na mirongo itanu na batatu abandi bakandida bose bane basigaye bafite ibice biri hejuru y'ubusa ariko bidashika kuri kimwe amatora yitabiriwe ku bice mirongo umunani n'indwi kw'ijana n'ibice mirongo irindwi na kimwe ku barundi imiliyoni zine n'ibihumbi amajana ane na mirongo umunani na bane n'amajana icenda na mirongo ibiri n'umunani batoye abari bariyandikishije bose hamwe ni miliyoni zitanu n'ibihumbi ijana na mirongo itatu n'amajana ane na cumi n'umunani abashinga amateka umugambi uri ku butegetsi naho nyene niwe ufise benshi kurusha iyindi migambwe waronse mirongo irindwi na babiri seneri itahukana mirongo ibiri n'indwi nayo iprona yarogojwe umwe rudende umukuru wa seni imbere yo gushikiriza ibitigiri vyerekana uko amatora yagenze yabanje kugira abashimiye umurwi seni urakenguruka kandi uremeza ko uruhara rwa leta n'inzego zayo rwabaye ntangere mu kugira ayo matora abe meza nk'uko bitegerezwa twoshimira kandi imigambwe ku kungene kuva mu ntango yakereye cane ano matora maze ikitaba igihe cose bikenewe kandi tukama tuyaga duhuza turayiteye intege birerekana ko intwaro rusangi turiko turubaka mu gihugu cacu iri iriko ishinga imizi uko bukeye uko bwije abandi twokwemeza ko batanze intererano iboneka ni amashirahamwe yigenga hamwe n'amashengero turabashimira cane ku kwitanga mwerekanye mu kwigisha abenegihugu mu ntumbero yo kugira abaje mu matora batekanye birinda kujananya abahururu bazi gusobanura icatsi n'ururo batahukiwe ku burenganzira bwabo nk'abenegihugu turashimira kandi bene wacu mva makungu baba ngaha iwacu muri kino gihe hateye ikiza c'ingwara cabujije ingendo mu makungu mu kuba barabonye ko bikenewe nk'inshuti n'abagenzi kudufasha urubanza ruhambaye rw'amatora mu kuza kurorera ingene rugenda mwabaye ivyabona vy'igikorwa abarundi baranguye murabivuga uko mwabibonye mubwire abandi ko uburundi buriko burakomeza intwaro rusangi kandi buteye ku ntambwe ishimishije n'aya matora leta n'abanyagihugu aribo bihararanze mu kuyategura abaserukiye ibihugu vyabo mu burundi bari bagiye mu birori vy'uyu munsi vyabereye mw'ihoteri iri ku nkengera z'ikiyaga tanganyika kubwo ibitigiri vy'ubwoko bikwiriye mu nama nshingamateka nk'uko ibwirizwa nshingiro ribivuga hategerezwa kuzokongerwamwo abandi bashingamateka mirongo ibiri n'umwe bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abatwa batatu imigambwe ya iprona sendedefdede na senere nizoje hamwe kuva kuri uyu wa kabiri kugira ngo ibatora abo batutsi agatonrwasa yari asanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka n'ubu yatowe mu bashingamateka co kimwe na gaston sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu eroje urikaneza ijwi rya amerika ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi abakandida mu matora yo mu cyumweru gishize bari barindwi bakiriye bate amajwi y'agateganyo seni yatangaje uyu munsi ishyaka CNL rya kabiri rivuga ko ryibwe muri UPRO nabo ni ya gatatu barashima mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi umugambi uri ku butegetsi mu burundi cndfdd ari nawo watahukanye ikibanza ca mbere mu matora y'umukuru w'igihugu ku bice mirongo itandatu n'umunani n'uduce indwi kw'ijana uvuga ko ushimira umugwi seni wateguye amatora ingene wavyifashemwo mu gutunganya amatora uwo mugambwe wemeza ko yabaye meza uvuga ko bitari vyoroshe gutegurira rimwe amatora atatu hari umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine uwo mugambwe urakeza umukandida wawo evariste ndayishimiye umusaba kuzokora uko ashoboye kose kugira ngo abarundi bose babeho mu ituze bongere biteze imbere mu gihugu c'abibarutse uwo mugambwe uti turi kumwe byose birashoboka evariste ndayishimiye umukandida w'uwo mugambwe avuga ko intsinzi yiwe ari intsinzi y'abarundi bose akavuga ko agiye kubaka uburundi bushasha intsinzi si intsinzi y'umugambwe senedefudede n'inshuti zawo gusa ni intsinzi y'abarundi bose ni intsinzi ya demokarasi n'abayemera bose mu burundi muri afurika no ku isi yose turashimira imigambwe twahiganwe ko yagerageje kwihanganira abo badahuza ivyiyumviro yigisha abarundi ivyo biyumvira kugira ngo umurundi wese ashobore kwerekana ikiri ku mutima atagitsure amatora akaba yagenze neza muri rusangi tubipfurije kubandanya ingendo ya demokarasi mu kwemera ingingo yose abarundi benshi bashinze intsinzi y'umugabo cfdd ni intsinzi yabo nabo nyene kuko nzotunganiriza abarundi bose kandi nariyemeje kubabera umusuku nico gituma subiye kwemerera abarundi ko nzobumviriza bose ntaravye nkunzi kugira ngo banterere ivyiyumviro vyubaka igihugu ku neza ya bose ahamagarira abarundi kuguma bafatanye mu nda impunzi nazo zahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka kubaka igihugu umugambwe cdfdd uhamagarira kugendera mu bwitonzi no mu gusoneranira mu butandukane bw'ivyiyumviro ntihagire abikekana canke ngo bagenzanye ngo uyatoye umugambwe uyu canke uriya nibagume basangira kabisi n'agahiye vyamye biranga uburundi ni muri iyo ntumbero dusubiye guhamagarira abarundi bose bacitwa impunzi kwikurako ico ceyi bumve ko uburundi ari igihugu cabo batahe tucubake kuko niyo mpetso yacu umugambwe cdfdd ukaba kandi usaba abarundi bose mu gushigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye mu nda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano aya matora natubera ikimenyetso c'ubumwe ntihagire uwukindaga uwundi canke ngo yigunge umwe wese nasabikanye n'abandi utwo afise gutyo uba umunezero w'abarundi bose n'umugambwe iprona watahukanye ikibanza ca gatatu n'amajwi angana n'igice kimwe n'uduce dutandatu ku ijana wamaze kugira ico ushikirije abere gashatsi atwara uwo mugambwe mu itangazo ryiwe atangura keza umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ku ntsinzi yatahukanye umugambwe iprona wongera koko amatora yabaye ari ikimenyetso gikomeye c'intwaro ya demokarasi usaba umukandida evariste ndayishimiye ko yobandaniriza ngaho maze intwaro ibereye ishinga imizi mu gihugu gaston sindimwo umukandida w'uwo mugambwe iprona arashima nawe n'ivyavuye mu matora agashimira abadasigana ari bo banywanyi b'umugambwe wiwe bamutoye asaba abarundi kuguma batekanye uwugiye kuba umukuru w'igihugu nawe evariste ndayishimiye kwihatira ku guteza imbere igihugu naho biri uko umugambwe senele waronse ikibanza ca kabiri n'amajwi ari ku bice mirongo ibiri na bine n'agace kamwe ku ijana uragaye ivyatangajwe na seni uwo mugambwe uvuga ko ufise ivyemeza bikwiye ko ari wo watahukanye intsinzi ukavuga ko wibwe amatora agatogwasa umukandida w'uwo mugambwe amenyesha ko yiteguriye kwitura inzego zijejwe gutatura amatati y'amatora ariyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro icyo bikoze yavuze ko hakiri kare kugira ngo agire byinshi ashikiriza bitekanire ko ibiharuro byatangajwe na seni bizorinda kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo bibe ntabanduka aho niho uzoba atashimye ibyavuye mu matora azoca yitura inzego nk'uko itegeko rigenga amatora ribivuga Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika
ijwi ry'Amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ishyaka cnl ryabaye rero irya kabiri mu majwi y'agateganyo ku mwanya w'umukuru w'igihugu no mu matora y'abadepite mu burundi riratera utwatsi ibyo seni yatangaje uyu munsi mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye n'umuvugizi wa cnl terence manirambona uvuga ko bagiye kwitura urukiko twebwe nibyo twabyumvise ibyo mu gutegura amatora batangaje ariko kandi byadutangaje rwose kuko twabonye kubera amatora yagenze amatora itariki mirongo ibiri yaranzwe n'ibi n'utunenge twinshi cyane kandi dukomakomeye twerekana neza yuko abantu batashoboye gutora bigenza mu mwidegenzo umugambi sene utashoboye gukurikirana mu mwidegenzo hisunzwe amategeko ko amatora ariko aragenda kenshi rero usanga n'ibiyavamo bica biza tutabona neza iyo byazananye bitisunze ishaka ry'umunyagihugu na cyane cyane n'ibyakurikiye n'inyuma y'amatora kuko twabumva kuko bari ku bintu amajwi avuga ukuntu akura iriya umwe akavuga ibiyava na biriya urumva yuko ibiyava nk'ubusiga bigahita bitira amakenga menshi cyane ikintu none mugiye gukora ni ikihe muri iki gihe amategeko arategekanya iyo umuntu atanejejwe n'ibiharuro byashyikirijwe ateka uko bigenda tuze kwitura inzego bijejwe byazo kandi nk'umugambwe sene turiko turabitunganya tuzabikora twisunze ikiringo amategeko ategekanye mu gihe sentare ijejwe gukurikirana vyerekeye amatora itobuzuriza itobashiraho mushaka umugambi mufise n'uyiwe twaba tuyirengera karimbi kuko twe tuzoyiha ivyemezo dufise hanyuma nayo ndazi gafise uko itunganya akazi kayo ngo rero kwiyumvira ko izofata ingingo iyi n'iyi yanye tuba turenze numva ko tuturenza karimbi kuko ico gihe nikiragera niraza gusa tubasaba ko bazofata akanya yuko ibyo twashyize babyiga bakabiha hirya n'ino maze ukuri kukajya aho kwateza kujya ataguheka mubwira iki abantu baba bibaza ko mu gutemera amatora muba mubaye nk'ahandi hose cyane cyane mu ntara ya afurika aho uwatsinzwe kenshi na kenshi atemera ko yatsinzwe ibyo siko biri kuko tuzokwerekana ibyemeza dufite kandi n'ibindi byinshi twavuga tubivuga byaranze ibintu bibi byinshi byaranze amatora tuzovyerekana ntibagatwa rero si ukwanka gusa bimwe umuntu yanke ariko ni uko dufite ibyo turiko tunishimikiza kugira ngo twerekane ibyo zose bitagenze neza bigatuma amatora ibiharuro yavuyemwo bitaba by'ukuri ibyo mu gihugu binashikirije rero ugasanga bica bituma haba n'inkurikizi mbi bene na bene y'ibyo kuko nta gihe nta kuntu umuntu iyo bavuga ko amatora agenze neza tukumva abantu bacu bariko baragirirwa nabi nibo tuzobereka hirya no hino mu gihugu bariko barahihitwa urumva nta kuntu umuntu yaratsinda amatora acagaruka aze gufata nabi no gukubita no kudomora ingoro z'umugambi bahiganwe kandi koko abazimeza ko yatsinze biciye mu nzira itomoye umukandida w'umugambwe ipona uh, vice perezida wa mbere gaston sidimwo ya umugambwe w'ibaronse ikibanza ca gatatu yakeje umukandida evariste ndayishimiye yatowe akaba ata kintu na kimwe yavuze cerekeye amahinya abaye matora keretse ivyo yise akaburungu canke agakwabo aho muhavuga ko ikimwe oya n'uburenganzira bwiwe kuko ko yabibonye afite ko yabibonye n'uburenganzira bwiwe kuko yahiganwe ivyo kumbure yabonye ku rubuga vyaramuhimbaye bimuhimbaye ivyo n'ibisanzwe mani irambona terence umuvugizi umugambwe snl murakoze cane rwose ku kanya muhaye iradiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
abarundi bahungiye mu nkambi ya nyarugusu muri tanzania barifuza ko iby'amatora mu gihugu cyabo byarangira neza mu mahoro bagashobora gutahuka bagasubira mu cyababyaye umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin yagiye kubasura aganira na bamwe muri bo kuri twebwe impunzi turafuse amakenga kuri ayo matora yabaye mu burundi ku buryo batevye kuvuga icapfuye muri ayo matora dufise amakenga rero yuko yohava agenda nabi ariko ari hamwe vyogenda neza twifuza yuko woza adutwara kuri twebwe impunzi twifuza ko amahoro yoboneka hamwe ku buryo duhungutse twahunguka dushikira mu gihugu gitekanye jewe ndi mpunzi kandi ndiko ndaraba ivyerekeranye n'amatora kare amatora ya yaraba hama bagaca baharura amajwi bwa nk'ubu iyo ibintu bimaze kubikwa utabubona ngo byabicwe gute ntuco ushobora kumenya ngo byagenze uku amakenga rero dufise nzi ari we wese yotorwa mu mategeko nyine nk'uko babikoze abarundi bagatora yoza asigikira impunzi iba yarahunze tukabana mu mutekano n'uwasigiye mu gihugu hama rero natwe twamara gusika mu burundi tukabona natwe akaryo yuko twoca dusobora tukubaka igihugu nk'uko abandi baba baracubatse tugasira nyine inaha iba yarasize ku ruhande rw'iwanje ko ndavyumvira numva yuko nk'umugwiseni woraba ukagerageza kugira amatora agende neza kuko nk'iyo impunzi ziguma zumva yuko mu gihugu c'uburundi hari intambara z'imigambwe z'iki nk'ubu rero ko twumva yuko amatora nk'ubu ko ariko araba co dushimikiyeko nuko twosanga twokumva yuko ata ntambara yosubira kuba muri iki gihe co mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri amatora akagenda neza cyane kuko iyo amatora agenze neza cyane na twebwe turi ino dushobora kugira icyizere cyo kuzosubira kugira iki kuva muri ubu buhungiro tugasubira mu gihugu cyacu cy'uburundi kubaka uburundi bwacu na cyane cyane mu ntumbero z'uko twahoze tubona amatora yibwa bigatuma dusubira kujya mu kaga ko gusubira guma duhunga twongera tugira ubuzima bubi turabise amakenga adasanzwe ku byerekeranye n'aya matora yabaye mu burundi ku itariki ya mirongo ibiri muri uku kwezi amakenga dufise sinayandi urabona aho hambere bara amatora yaraba bakaca bagira ko basoma uku ukuntu amatora yagenze ariko rero ubu byatutangaje cyane kuri twebwe impunzi ntawe uzi ko abantu biyongeye cyane gusumba nk'uko byahora ntawe ubizi ukuntu byagenze ariko ibyo nta ngorane reka tubifate uko nyine byagenze bo hama rero icyo dusaba dusaba ku muntu azi ko aza gutorwa ko aza gutsinda amatora baza gusoma uno munsi nk'uko twabyumvise ku maradiyo ko uno munsi tariki ya mirongo ibiri na gatanu ko ariho baza kuvuga uwatsinze amatora twifuza ko uza kuvugwa uwo ari we wese tumusaba ko ashobora kugira ane ashobora gutwarira ineza ya bose hanyuma ku mpunzi ziyumvira guhunguka zihunguke amahane mu gihe zizi ko zishikiye mu gihugu kirimo amahoro adasanzwe kuko ntitwifuza ko byosubira kuba nko muri bibiri na cumi na gatanu urabona ko twagumye tujurajura tubura umutekano tukahava tugahunga twifuza ko mu gihe bavuga watsinze amatora uwoza wese yoza akurikirana agateka k'impunzi hamwe mu gihe duhungutse twafatwa neza dusubire kugira umutima uhagaze tukifuza ko amahoro yoboneka mu Burundi eh twiteze kiza kuva mu matangazo baza gutangaza ko amatora watsinze kuko twumva yuko uyu munsi itariki mirongo ibiri na zitanu ariho baza kuvuga watsinze rero icyo twifuza twebwe impunzi twifuza amahoro n'umutekano uwumva wese ko agomba gutaha azoshika azoshikira mu mutekano ntangere ata kibazo na kimwe agira mu mutima atabye gusubira kugira ubwoba yiteze ko woba intambara ego nicyo twifuza twebwe impunzi muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi nahangaha aya makuru ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika murakarama radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu
ya nimurike muri byinshi abarundi twabonye jamesi abulise abulise ndagukunda cyane
yonyi records